iyi mwumviriza ni radiyo ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamiranira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi ni ku mirongo migufi ku metero cumi n'icyenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda mutumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali na fm mirongo icyenda na zitatu n'ibice bitatu i karongi muri uganda mutwumvira kuri voice of muhabura kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ikisoro ikaze mu makuru yo kuri uno mugoroba mgiye gushikirizwa nanje fide niyo ngabo mu burundi jeve rufikiri yahoze ari cegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu ari muri icyo gihugu nyuma y'imyaka icyenda ahunze byoba bisiguye ko yahungutse burundu naje gihutihuti guherekeza umubyeyi wanje yari yitavye imana ivyo guhunguka herevye urazi ko bitegurwa ico ntisi co catumye nza uyu ni gervais fikiri yigeze kuba icegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu mu burundi umukuru w'inama nkenguzamateka n'umwe mu bigeze kuba mu nama y'inararibonye z'umugambwe cndd fdb ingwano ikomeye hagati y'inteko za leta ya kongo n'abagwanya ubutegetsi bo mu mugwi M23 irabandanya mu ntara ya kivu yo mu buraruko muri iyi ndwi imiryango irenga ibihumbi bibiri y'abanyamozambike yahungiye muri malawi nk'uko abategetsi ba malawi babitangaje indege za gisirikare za israel kuri uyu wa gatanu zakoze ibitero indwi ku mayira yo kwinjiriramwo no gusohokeramwo ku rubibe hagati ya siriya na libani bihana aya makuru hamwe n'ayandi tubafitiye ni mu kanya gatoyi ntimuje kure amakuru yo hirya no hino ku isi tuyahereye muri mozambique aho muri iyi ndwi imiryango irenga ibihumbi bibiri y'abanyamozambique yahungiye muri malawi nk'uko abategetsi ba malawi babitangaje mu gihe bivugwa ko abantu babarizwa muri mirongo baguye mu ruhagarara n'ubwicanyi vyaturutse ku kutumvikana ku matora yabaye mu kwezi kw'icumi muri uyu mwaka ibindi kuri inkuru turabishikirizwa na eugenie mukankusi amwe mu maduka ndetse n'amabanki byari bifunze mu murwa mukuru wa mozambique maputo kuri uyu wa gatanu kandi hashyizweho amarondo mu turere tumwe na tumwe ni nyuma y'uko abagororwa bagera ku bihumbi bitandatu batorotse gereza ejo bundi kuwa gatatu mozambique imaze amezi agera kuri abiri irimo imyigaragambyo ivanze n'urugomo kuva aho komisiyo y'amatora ivugiye ko ishyaka riri ku butegetsi rya frelimo ryabugumanye kandi ko umukandida waryo yatsindiye umwanya wa perezida muri ayo matora frelimo ihakana ibirego by'abatavuga rumwe nayo bayivuzeho uburiganya mu matora icyemezo cy'akanama gashinzwe iyubahirizwa ry'itegeko nshinga rya mozambique cyahamije ibyavuye mu matora ku wa mbere gituma haba iyindi myigaragambyo itsinda rishinzwe gukurikirana iby'iyo myigaragambyo plataforma decide rivuga ko abantu ijana na makumyabiri na batanu bapfuye kuva icyemezo cy'urukiko gitangajwe na magana abiri mirongo itanu na babiri guhera mu mpera z'ukwezi kwa cumi umwe mu bayobozi bakuru ba malawi yavuze ko kugeza ku wa gatatu abanyamozambike ibihumbi bibiri ijana na mirongo inani na babiri bahunze urugomo bambutse bakinjira mu ntara ya Nsanje muri Malawi ihana imbibi na Mozambique.
Urakoze kuri iyo nkuru. Abantu batari munsi ya mirongo itandatu n'icyenda barapfuye inyuma y'uko ubwato bwari buturutse muri Afurika mu burengero bugana mu mazinga ya Kanari bwazama mu mazi y'ibahari Atlantique yegereye igihugu cya Maroc ku itariki ya cumi n'icyenda y'ukwezi kw'icumi na kabiri nk'uko abayobozi ba mari babitangaje mu gihe ibiharuro bigaragaza ko imfu z'abimukira bagerageza kujabuka ibahari atlantique baja muri espagne ziyongeye muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane idonido kuri iyi nkuru na eugenie mukankusi ubwo bwato bwari butwaye abantu bagera muri mirongo inani ubwo bwaruhamaga mu itangazo ryayo minisiteri ishinzwe abanyamari baba mu mahanga yavuze ko cumi n'umwe gusa aribo barokotse nyuma yo gukusanya amakuru ku byabaye inzira yo mu nyanja ya Atlantika guhera ku nkombe za Afurika y'Uburengerazuba yerekeza mu birwa bya Kanari muri Espanye isanzwe ikoreshwa n'abimukira bo muri Afurika bagerageza kugera ku butaka bwa Espanye byagaragaye ko umubare w'abayikoresha wiyongereye muri uyu mwaka abagera ku bihumbi mirongo ine na kimwe magana ane makumyabiri na bitanu bahageze hagati y'ukwezi kwa mbere n'ukwa cumi na kumwe abo barenze abahanyuze mu mwaka wabanje bari ibihumbi mirongo itatu n'icyenda magana cyenda na cumi nk'uko umuryango wa croix rouge ubitangaza umuntu umwe yarapfuye muri magana atatu bari mu bwato butandatu bwageze ku kirwa cya El Hierro mu birwa bya Kanari umuryango w'ubutabazi witwa Walking Borders uvuga ko abanyura mu nzira ya Atlantika barimo abaturuka muri Senegal na Gambia Mauritania na Maroc muri raporo yawo y'umwaka yasohotse muri iki cyumweru uwo muryango wavuze ko abimukira ibihumbi icyenda magana arindwi mirongo itanu na barindwi bapfiriye mu nyanja muri bibiri makumyabiri na kane bagerageza kugera muri Espanye baturutse mu bihugu bya Afurika bikora ku nkombe za Atlantika iyo raporo ivuga ko abantu ibihumbi icumi magana ane mirongo itanu na barindwi cyangwa abagera kuri mirongo itatu bapfaga ku munsi bagerageza kugera muri Espanye muri uyu mwaka baturutse ahantu hatandukanye
indege za gisirikare za israel kuri uyu wa gatanu zakoze ibitero indwi ku mayira yo kwinjiriramo no gusohokeramo ku rubibi siriya na libani bihana zirondera kugabanya ibigwanisho bigenewe umugwi wa hezbollah ushigikiwe na iran mu bumanuko bwa liban eugene mukankusura bandanye inkuru igisirikare cyanavuze ko cyafashe ikamyo yari ipakiye utugunguru mirongo ine twarimo intwaro zo kurashisha za roketi mu majyepfo ya libani harimo n'izo guteresha gerenade hamwe n'imbunda zikoresha zo mu bwoko bwa AK mirongo ine na karindwi umuyobozi w'ingabo zirwanira mu kirere wa Israeli General Major Tomer Bar yavuze ko Hezbollah yagerageje kwinjiza intwaro muri Libani kugira ngo irebe ubushobozi bwa Israeli bwo kuzihagarika mu itangazo Bar yagize ati ibi ntibigomba kwihanganirwa nk'uko biteganyijwe mu masezerano yo guhagarika imirwano yo ku itariki ya makumyabiri na karindwi y'ukwezi kwa cumi na kumwe Israeli igomba gukura ingabo zayo mu majyepfo ya Libani mu byiciro mu gihe inyubako za gisirikare za Hezbollah zitemewe mu majyepfo y'uruzi rwa Litani zigomba gusenywa. Israel yashenye igice kinini cy'ibigega bya misile bya Hezbollah mu byumweru byinshi muri operasiyo zakorewe mu majyepfo ya Libani yavuze ko itazemera ko intwaro zinjira mu mutwe wa Hezbollah zinyuze muri Siriya. Muri iyi minsi kandi Israel yagabye ibitero ku mutwe w'Abahuti wo muri Yemeni ushyigikiwe na Iran kandi yiyemeje gukomeza ibikorwa byayo byo kurwanya imitwe y'abarwanyi ishyigikiwe na Irani mu karere kose
aya makuru yose agezwe ko hirya no hino ku isi muhejeje kumviriza n'ayandi mushobora kuyasanga kuri we we we akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com aderese za youtube yacu IG na Facebook ni VOA radiyo yacu mu kanya turerekeza mu karere k'ibiyaga binini ingabo za Kongo FRDC zatangaje ko zoba zarafatiye ku rugamba abagwanyi cumi na bane b'umugwi M mirongo ibiri na gatatu kuri wa kane mu gitondo muri komine ya Gatum, Kibumba muri teritwari ya Nyiragongo zivuga ko kandi ziko zirasubira kwigarurira ibice zari zatakaje umenyesha amakuru w'ijwi rya Amerika Jimmy Shukurani bakomera adufitiye ibindi kuri iyi nkuru nyuma y'igihe kingana n'ukwezi kose abarwanyi b'umutwe wa emu makumyabiri na gatatu bigarurira uduce dutandukanye two mu majyepfo no hagati ya teritwari ya lubero mu ntara ya kivu ya ruguru ingabo za leta faridese zihanganye n'uwo mutwe zivuga ko zirimo kugenda zisubiza ibyo bice aha twavuga nka lokalite ya mambasa yegeranye neza na sitali mbongo aho faridese yemeza neza ko yamaze kuyigarurira ariko emu makumyabiri na gatatu yo ikavuga ko itarava mu birindiro byayo gusa ijwi rya amerika ntiyabashije kugera muri ibyo bice kubera ko ari akarere k'imirwano ngo yemeze ku buryo budakuka ibitangazwa na FARDC muri iyo mirwano ibera mu bice bitandukanye FARDC yatangaje ko uretse kuba yisubiza utwo duce hari n'abarwanyi ba M makumyabiri na gatatu igenda ifata mpiri muri teritwari ya Nyiragongo ho imirwano ikaze yabaye kuri uyu wa kane muri komine ya Kibumba ubwo FARDC ingabo za leta zatanaga mu mitwe n'abarwanyi b'umutwe wa M makumyabiri na gatatu yemeza ko yafashe mpiri abasirikare cumi na bane b'umutwe wa M makumyabiri na gatatu niko koloneli muhindo mukumbatiya uvugira faridese na wazalendo muri ako gace yabwiye ijwi rya amerika nibyo twafashe abasirikari cumi na bane ba M23 twabafashe ubwo imirwano yarimo ibera hano Kibumba hamwe na parike ya Virunga bari bafite imbunda bambaye n'imyenda ya gisirikare isanzwe ikoreshwa na M23 ibi bigamije kwereka imiryango mpuzamahanga ko M23 ariyo ikora ibikorwa bibi hano muri Kongo cyane ko hari ibimenyetso bigaragara nko kuba bamwe bavuga ko ari abasirikare b'u Rwanda tuributsa M23 ko ubutaka bwa Kongo atari ubwabo aba basirikare ariko ntabwo barerekwa itangazamakuru mu butumwa bugufi twandikiwe na koloneli guillaume njike kayiko umuvugizi wa faridese mu ntara ya kivu ya ruguru yagize ati abo basirikare turabafite kandi turaberekana vuba aha ariko ubu turacyabakoraho iperereza ryimbitse muri teritwari ya rubero naho faridese yerekanye imbere y'itangazamakuru umusirikare witwa iradukunda hakizimana jean de dieu uvuga ko ari umusirikare w'u rwanda rdf uyu musirikare wo ku rwego rwo hasi avuga ko yageze muri kongo avuye mu rwanda cyane ko ubwe avuga ko atarazi ibyo agiyemo akimara kugera muri kongo bamwe binjiriye ikibumba abandi binjirira mu birunga ikirunga cya sabyinyo duhingukira icyanzu tuhasanga izindi ngabo z'u rwanda bari kumwe na makenga ndetse n'abandi bayobozi barangije bahita baduhereza amadepurayimenti buri batariyani bagenda bazohereza iyo batwohereza imabenga tuza turwana muri rwindi bakakugera muri rubero maze kugera muri rubero turi kumwe na special force y'u Rwanda na infantere ndetse na tirari y'u Rwanda abajijwe uburyo binjira muri Kongo n'icyo baba baje gukora kindi kitari ukurwanya igisirikare cya Kongo FARDC iradukunda Jean de Dieu yasubije agira ati ni ukurwana mu gihugu cy'abandi bakunze imari z'igihugu cy'abandi nta kintu barwana barwanira hano muri Kongo ni ukurwanira abayobozi b'u Rwanda gusa gusa ku by'uyu musirikare ijwi ry'Amerika ntitwabashije kugenzura umwirondoro wuzuye w'uyu musirikare bityo ntitwabasha guhamya niba ibyo yatangaje bifite kwizerwa liyetena koloneli mark hazukayi umuvugizi wa faridc muri teritwari ya rubero na beni mu kiganiro n'abanyamakuru cyabereye rubero yatangaje ko abafatirwa ku rugamba bose biganjemo abasirikare b'u rwanda barwana ku ruhande rwa m makumyabiri na gatatu ibi bigaragaza neza ko igisirikare cy'u rwanda ari cyo giteza umutekano muke aha ngaha mu burasirazuba bwa kongo ubwanyu mubyiboneye n'amaso yanyu uyu nguyu yemeje ko ari umusirikare w'u rwanda kandi twamufatanye ibikoresho bitandukanye n'ibimenyetso byinshi by'igisirikare cy'u rwanda rdf ariko uyu nguyu niwe wenyine wemera ko ari umusirikare w'u rwanda uyu muvugizi wa faridese muri ako gace yumvikanishije ko kugeza ubu bakomeje ibikorwa byo kwigarurira lokalite na gurupema za teritwari ya rubero zimaze iminsi mu maboko ya m makumyabiri na gatatu kuri ibi twavuganye na liyotena koloneli wilingoma umuvugizi wa gisirikare w'umutwe wa m makumyabiri na gatatu murabizi neza ko guverinoma ya kongo itunzwe no kubeshya cyane oya rwose icyo ni ikinyoma kandi duhamagarira amahanga kutabyitaho ni twebwe turi mu birindiro byacu ahubwo faridese niyo yaje kudutera igatera n'ibisasu mu basivili mu nyandiko ngufi igisirikare cy'u rwanda rdf cyanyujije ku rubuga rwa x cyatangaje ko ibyo ari ibinyoma gusa rdf yakoresheje ijambo fake news bisobanura ibihuha ibi bije nyuma y'uko mu minsi ishize umutwe wa m makumyabiri na gatatu watangaje ko wafashe mpiri abasirikare umunani ba faridese ubafatiye kase muri teritwari ya rubero icyo gihe ingabo za kongo faridc nazo zarabihakanye ahubwo nazo zivuga ko ari ibinyoma bihimbwa n'umutwe wa m makumyabiri na gatatu ibintu m makumyabiri na gatatu nayo yise amaburakindi jimi shukurani bakomera ijwi rya amerika igoma urakoze jimi shukurani kuri iyo nkuru mu burundi gervais rufikiri yahoze ari cegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu ari muri icyo gihugu inyuma y'uko amaze imyaka icenda yaragihunze mu biganiro cyihariye yagiranye na mugenzi wacu diane ninihazwe yasiguye ko guhunguka ari umugambi utegurwa gutyo urugendo akoze inyuma y'imyaka icenda ari hanze y'igihugu rutokwitirirwa guhunguka kuko yajanyweyo n'ibyago byo kubura umubyeyi yamwibarutse naje ihutihuti nihutira kuza guherekeza umubyeyi wanje yari yitabye imana ivyo guhunguka herevyo urazi ko bitegurwa ico nico ntisi co catumye nza ubwa mbere cari ico gikorwa co kuza guherekeza umuvyeyi ico conyine cari canzanye turabahojeje kuri uwo muvyeyi wanyu yitavye imana mu mafoto twabonye ku mbuga ngurukanabumenyi zitandukanye muri urwo rugendo mwumva mwagiyemwo kwera ibibazo mwagize twarabonye muri kumwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ndetse uh, babicishije ku mbuga ngurukanabumenyi zitandukanye baravyishimira gose ngo tubwira muri duke mwaba mwarayaze umunsi muhura n'umukuru w'igihugu c'u Burundi ego mwe nivyo yarampaye umubonano e, arafata umwanya ukwiye turaganira ku bintu byinshi by'igihugu mu bisata bya politiki mu bisata by'ubutunzi mu bisata by'imibano bamwe mu baja mu burundi aha turavuga n'amashirahamwe atandukanye baravuga uburundi nk'igihugu coba kiri mu manga kigwa cane cane mu vyerekeye ubutunzi hari ikena ry'igitoro hari ikena ry'amafaranga y'agaciro mwarabaye icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu c'uburundi mwaraba ivy'iterambere n'ubutunzi iyo bavuga ivyo n'ivyo mwabonye mubivuga kwiki mwebwe bo bimwe bimwe umuntu arabibona ntaworahira yuko atari ikibazo c'igitoro umuntu arabona ingene abantu batonda ku masitasiyo bakirindiriye akumva yuko bari hirya no hino bibagora kwiyunguruza kubera iyo miduga itagira igitoro ivyo navyo hari usanga biva nyene kuri ayo mahera y'agaciro bo mu buzima bw'igihugu umuntu arabona yuko abanyagihugu bari ku kivi hariho intumbero yo kugerageza guhindura nko mu gisata c'uburimyi n'ubworozi kugira ngo umwimbu wongerekane ivyo nabonye ko abanyagihugu barafise ukuntu bariko barahindura ingene bahora bakora bakagerageza gukorera hamwe kushirika umwete mu bindi bintu arabibona ni uko hariho ivyiyumviro vyiza hariho imigambi myiza yo kugira ngo Burundi bushobore gutera imbere mu bintu bijanye n'ubutunzi kandi umuntu ntashobora kwirengagiza kutabona ko hariho n'intambamyi zigituma iyo migambi imwe imwe iteba gushirwa mu ngiro ivyo navyo sigoranye z'uburundi gusa mu bisanzwe ibihugu byose bikiri mu nzira y'iterambere hari ibibazo byinshi bahangana navyo ari naco kituma ivyo bihugu bikinana bikiri mu bihugu biri mu nzira y'iterambere n'uburundi rero burafise izo ngorane ariko ico nabonye kandi gishimishije ni uko abarundi cyane cyane uhereye kugwaruka barabona yuko kwikorera imigambi gushirika umwete urabona yuko bose bari kubikoba kandi umuntu arabye nk'ibisagara biriko biraguka ibisagara bikuru bikuru ibisagara bito bito umuntu arabona ko biriko inzira ari nziza mugabo hariho n'ibindi umuntu abona ko bikenewe gutorerwa umuti cyane mu bijyanye no gutunganya neza itunga ry'igihugu mu bijyanye n'ingene ubwo butunzi bwo bushobora kugirira akamaro bose ntibugirire akamaro bamwe bamwe hano ikindi nacyo kandi umuntu abona ufatiye ku byo umuntu abona nk'izo nyubako ubona mu bisagara bito bito mu bisagara binini binini ziriko ziraduka urabona ko ataba bisa bisaniye n'ibiharuro umuntu azi vyerekeye ubutunzi bw'igihugu ivyo navyo biva kubera ingene ubutunzi bw'igihugu butunganije biragoye kumenya neza ubutunzi nyene bungana kuko amahera menshi ntaca mu mabanke ivyo bigaca bituma kumenya neza aho ubutunzi bugeze ari ikintu kiguma ari ikibazo umuntu aravye inguvu abarundi bariko barashira mu gufata mu ntoki ikibazo cabo c'ubutunzi umuntu ashobora kwibaza ko muri kazoza k'imbere ibibazo bimwe bimwe bishobora gutorerwa umuti igikuru muri vyose ni uko umutekano umuntu yoshima uno munsi hano mu burundi umuntu agereranije n'ibihe biheze byo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu n'inyuma yaho gatoya nabona ko hari akiyongereye hariho akarusho kaniniya mu bijyanye n'umutekano iyo ni inkingi ikomeye cyane kuko nta mutekano uhari n'iterambere ntirishoboka mwibaza yuko amatora ari mu kuba muri ico gihugu c'uburundi azoba mu cuka ciza mufatiye ku vyo mwabonye haba mu vya politike haba no muri ivyo vyose muhejeje kudusigura vy'ubutunzi bo ivyo mbona aho ngarukiriza amaso kugeza ubu igihugu kiratekanye nta ndyane mbona zihagaze ku bya politiki umuntu yumva umuntu ashobora kwibaza yuko kumbure Burundi buzoshika mu gihe cy'amatora agatunganywa neza ataba ariko baratotezwa canke abariko bararengera ku bandi babahura ivyiyumviro vyabo ivyo umuntu ashobora kwibaza yuko bizoshoboka Burundi bushoboye gutunganya amatora meza yo ku mugaragaro ivyo vyofasha kubaka ya mahoro arama ariyo akenewe kugira ngo abarundi bumve ko bashobora kwizera uburundi bagashyira imitahe yabo ahabona ndetse n'abatari abarundi bakabona bati kiriya gihugu kiratekanye bakashobora kuzana imitahe yabo
mwandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ngaha muri leta zunze ubumwe za amerika kaminuza zimwe na zimwe zihamagarira abanyeshuri bazo b'abanyamahanga kwihutira kugaruka ku ishuri imbere y'uko perezida yatowe donald trump arahira ku itariki ya mirongo ibiri y'ukwa mbere zifise impungenge ko azoshiraho amategeko abuza abanyamahanga kwinjira mu gihugu thomas kamirinda araduha ibindi kuri iyi nkuru abanyeshuri b'abanyamahanga barenga miliyoni imwe n'ibihumbi ijana nibo biyandikishije muri kaminuza zo muri leta zunze ubumwe za amerika mu mwaka w'amashuri ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane abakomoka mu buhinde no mu bushinwa barenga kimwe cya kabiri cyabo abandi bagera ku bihumbi mirongo ine na bitatu na magana umunani nabo mu bindi bihugu cumi na bitanu bitandukanye trump yigeze gukumirira abaturage babyo kwinjira muri leta zunze ubumwe za amerika ikigo ntaramakuru ap cyo muri leta zunze ubumwe za amerika kivuga ko iyi mibare ituruka mu bubiko bwitwa open doors buterwa inkunga igice kimwe na minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya amerika biriya bihugu cumi na bitanu trump yakomanyirije mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi akimara gutangira manda ye ya mbere byarimo birindwi byiganjemo abayisilamu iraq siriya irani sudani libiya somaliya na yemen muri rusange ibi byemezo byakoze ku bantu barenga ibihumbi mirongo ine harimo abanyeshuri n'abarimu ba za kaminuza zo muri leta zunze ubumwe za amerika abacuruzi abakerarugendo n'abandi bashakaga kuza gusura inshuti n'imiryango perezida joe biden yabikuyeho ageze ku butegetsi mu bihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe mu gihe yiyamamarizaga iyi manda ya kabiri azatangira ku itariki ya makumyabiri y'ukwa mbere trump yavuze kenshi ko ashobora kuzongera gukumira abaturage ba biriya bihugu cumi na bitanu bya mbere ndetse ko ashobora no kongeraho n'ibindi yatanze nk'urugero rw'abo muri gaza ya palestina kuri we abanyamahanga bamwe na bamwe baba baje gusenya leta zunze ubumwe za amerika
barimo baratwohereza imfungwa abicanyi abacuruzi b'ibiyobyabwenge abarwayi bo mu mutwe abaterabwoba ababi cyane kurusha abandi ba buri gihugu barimo baraza mu gihugu cyacu ubu baraturuka muri kongo yemeni somaliya siriya hose ku isi barimo baraza barimo barahindura igihugu barimo barakiroha mu nyanja barimo baradusenyera igihugu cyacu
mu gihe yiyamamazaga kandi donald trump yatangaje ko ashobora kuzahanagura viza z'abanyeshuri b'abanyamahanga nk'uko yabivuze banga amerika n'abayahudi ibi yabivuze by'umwihariko igihe abanyeshuri bigaragambyaga cyane muri za kaminuza zo muri leta zunze ubumwe za amerika bamagana intambara ya isirayeli mu ntara ya gaza banashyigikira abanyapalestina iyi myigaragambyo yabaye cyane cyane guhera mu mpera z'umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu kugera mu kwezi kwa kane ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane bahereye ku mategeko ya Trump yo mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi n'ibi yagiye atangaza mu kwiyamamaza abayobozi ba za kaminuza zirenga cumi n'ebyiri ahanini zigenga bashyize ahagaragara inama bagira abanyeshuri abarimu n'abashakashatsi bazo b'abanyamahanga bagiye mu biruhuko iwabo kwihutira kugaruka vuba muri amerika mbere ya makumyabiri y'ukwa mbere muri aya mashuri harimo nka harvard university massachusetts institute of technology izwi cyane cyane mu magambo magufi mit na northeastern university zose zo muri leta ya massachusetts brown university yo muri leta ya rhode island johns hopkins university yo muri leta ya maryland na Cornell University yo muri leta ya New York aha hose ni mu burasirazuba bw'igihugu na University of Southern California iri muri leta ya California mu burengerazuba bw'igihugu naho mu bihugu bishobora kuziyongera ku rutonde rw'abanyeshuri bazo bavuga mu by'umwihariko n'Ubushinwa n'Ubuhinde
urakoze thomas kamirindi kuri iyo nkuru aha niho tugiye gusozera amakuru twari tubafitiye muri aka kanya dushimire bagenzi bacu bose bagize uruhara ngo abashikire kuri mikoro mwari kumwe nanje fideni niyo ngabo amajwi y'ibiganiro byari bihagarariwe na frederic nkundikije yashizwe hamwe na geoffrey mutagoma tubikabanawe tubifuriza kuroranirwa mu byanyu yamara tusezeranire kuri aka karirimbo sango kacuraranzwe na edi kenzo afatanije na marta mukisa
abataragize ayo mahirwe
abataragize ayo mahirwe wowe si ku bwabo kuko ntawanga kuramuka